Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoo fi dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetii fi saatelaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa jimaata adoolessa 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 9 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa an bafqaaduu muroodaati. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isa kan bara hojii shanaffaa isa xumuraa har'a jalqabeera. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen nageenya biyyattii tiksuuf waamicha biyyaa kamiinuu fudhachuun deeggaruu fi qophii ta'uu isaa ibseera. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabnu nu wajjiniin tura. Piroodiyusariin tamsaasaa irraa Daan Biraawun tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessitu jaallanneedha.
Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Naannoo kamiiniyyuu keessatti seeraan ala jiraattonni hidhaman hatattamaan akka gadhiifaman koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa gaafatee jira. Gabaasa kana Kennedy Abaateetu Finfinneerraa erge bafaqaaduu dhiyeessa.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru wal qabatee dhiittaa mirga namoomaa irratti gahaa jiru ilaalchisee ibsa kaleessa baase kana keessatti. waa'een siviilota hidhamaa jiranii waa'een manoottan daldalaa cufamaa jiranii waa'een ajjechaa namoottan nagaa fi waa'een ijoolleewwan waraanarratti hirmaachisu akka isa yaaddesse ibseera. Lola Tigraay keessatti itti fufee walqabatee dhaloottan naannoo Tigraay Finfinnee dabalatee biyyattii keessatti hidhamaa jiraachuu isaanii manni daldalaa fi hojii isaanii cufamaa jiraachuu isaa ibsi kun beeksiseera. Adoolessa afurii Gondar Kibbaa Aanaa Fogoraa bakka warataa jedhamu keessatti Namoonni dhalattoota Tigraay ta'an sadii namoottan akka tasaa walitti qabamaniin ajjeefamuu isaanii odeeffannoo argachuu isaa kan hime ibsi koomishinichaa buufata baqattoota Eertiraa isa naannoo Tigraay keessa jiru irratti tarkaanfii fudhatameen baqattoonni ajjeefamuu isaanii ifa godheera. Akkasumas addi bilisa baasaa saba Tigraay namoottan isaan hin deggerre Tigraay keessatti ajjeesaa jiraachuu isaanii fi dhaabichi ijoolleewwan lolaa fi akka fayyadamaa jiru odeeffannoo argachuu isaa koomishinichi himeera. Gorsaa olaanaan dhimma walqunnamtii fi dubbi himaanii koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Aroon Maashoo akka VOA'tti himanitti Tigraay keessatti bilbilli fi tajaajilli hawaasaa biroo waan gargar citeef ordoffii mirga dhimma namoomaa guutummaatti taasisuun hin danda'amne. Itoophiyaa keessatti bakka kamittuu namoonni seeraan ala hidhaman akka gallakkifaman koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa kana keessatti gaafateera.
poolisiin finfinnee keessaa dhalattoota tigraay seeraan ala hidhaa kan jiru ta'uu kan ibse gareen mirga dhala namaaf falmu amnesty international kunis amajjii 28 bara 2021 magaalaa maqalee to'annaa tplf jala ega oolee boodaa jedhee jira hidhaan kunis gosummaa irratti kan fuulleffate fakkaata kan jedhu amnestiin kanas namoonni hidhamanii gadhiifaman namoonni jaan arganii fi abukaatoon isaanii akkaataatti poolisoonni ituu gara waaltaa hidhaatti hin geessin dura galmee qaban irraa eenyummaa isaanii ittiin mirkaneeffataniin hubatan jedha mootummaan itoophiyaa seeraan ala namoota hidhuu akka dhaabu kanneen hidhaman hundumtuu battalumatti himannaa yakkaa kan sadarkaa addunyaa beeku akka irratti dhiyaatu akkasumas yakka laalcha madaalawaa akka argatan yookaan battalumatti haalduree tokko malee akka gadhiifamaniif gaafatee jira mootummaan kanneen hidhaman eessa akka jiran maatii beeksisuun akka irra jiru abukaatoo fi maatii isaanii waliin wal arguu akka danda'an mirkaneessuu qabaa jedha amnestiin baqattoota eertiraa kanneen bulchiisa naannoo tigraay keessaa irratti haleellaan dhaqqabaa akka jiru eejansiin godaantotaaf kanneen godaansaa deebi'anii kan itoophiyaa beeksisee jira dhimma kanarratti raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan gaggeessan Daayirektarri hariiroo alaa kan eejansichaa obbo Ba'akaal Nuguse mooraa godaantotaa kan bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiran arfan keessaa mooraan Shimalbaa fi Hitsaas kanneen jedhaman keessatti yeroo walwaraansi jalqabame san TPLFin miidhaarra ga'een kan cufaman yoo ta'u baqattoota addaan faca'an kanneen kuma sagal caalan walitti qabamuudhaan gara mooraa baqattoota warra hafan lamaatti galuu isaanii ibsan. Ta'us garuu baqattoota yeroo ammaa addaan faca'anii jiran irratti haleellaan gaggeeffamaa akka jiru ragaan jiraachuusaa akkasumas takazee ce'anii naannoo maayitsabrii mooraa lama keessa baqattoonni jiranis rakkoof saaxilamuu isaanii ibsanii jiru. dhimma kanarratti gama tplf irraa kan dubbatame hin jiru jechuudhaan keenedii abaate finfinneerraa gabaasee jira mooraa baqattoota eertiraa kanneen bulchiisa naannoo tigraay keessaa maayi'aynii fi addi haruushaa keessa guyyoota darban lamaa fi wal waraansa hammaachuusaa irraan kan ka'e haalli jiru caalaatti ariitiin gad adeemaa kan jiru ta'uu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR ibsee jira yoo xiqqaate baqataan eertiraa tokko ajjeefamuun kan mirkanaa'e yoo ta'u hedduun hidhamuu isaanii gabaasaalee qabatamaan jiru kana malees hidhuu reebuu saaminsaa fi darbee darbee dhukaasis akka jiru gabaasaalee qabatamoo ta'antu jiraa jedheera kanaaf jecha mootummaan federaalaa kan itiyoophiyaaf bulchiinsi mootummaa naannoo tigraay seera addunyaa jalatti dirqama irraa eegamu akka ba'an kunis chaartara sibiilotaa kan mooraa baqataa keessaa fi mirga baqattootaa akkasumas sibiilota mara diinummaan ilaaluurraa eegumsa akka godhaniif UNHCR gaafatee jira. Waajjirri abbaa aangoo miidiyaa kan Itiyoophiyaa kan intarneetii irraan tajaajila miidiyaa kennuuf galmaa'e Addis Standard irraa yeroo fi eehama hojii ugguree jira. Waajirri kun kaleessa hubachiisa baaseen addis istaandard yeroof kan uggurame komee isa ga'anii fi ofii isaas hordoffii godheen deemsi yaaddessaan akka jiru ega hubatee booda ta'uu ibsee jira. miidiyaan addis istaandard murtii mana maree bakka bu'ootaa itoophiyaan darbe kabajuu dhiisuudhaan garee shororkeessotaa tokkoon humna ittisaa jechuun beekannoo hanga kennuutti haala ga'een ajandaa garee shororkeessotaa waltajjii itti tarkaanfachiisu ta'uusaa beeknee jirra jedhe itti fufees isaan kanaa fi hanqina naamusaa kanneen biroo waliin wal qabatee qorannaa gadi fagoon akka gaggeeffamuu fi tarkaanfii kan biroonis kan fudhatamu ta'uu beeksisee jira. gama kaaniin addis istaandard yeroof hojii irraa uguramuu kana kan ilaaleen gareen mirga gaazexeessotaa falmu cpjn ibsa baaseen addis istaandard waggootaaf haala itoophiyaa keessaa kan ilaaleen akka hanga baasuu fi yaada adda addaa dhiyeessuudhaan madda barbaachisaa ture jechuun amma immoo akkan hojjanneef ehama dhorkuun mootummaan gaazexeessummaa walabaaf ilaalcha gaarii akka hin qabne agarsiisaa jedhee jira. biyyoota afriikaa kanneen uffee saharaa gadii keessatti bakka buutuu cpj ka ta'an mutookii muumoo akka jedhanitti aangawoonni battalumatti ehama hojii kan addis istaandard iddootti deebisuun akka walaba ta'ee soosoo akka godhan gaazexeessotaa fi miidiyaa doorsisuuf akkasumas saansurii gochuuf yaaliin ta'u mara akka dhaaban gaafatee jira. gama kaaniin addis istaandard ibsa tiwiitarii irratti baaseen waajjirri abbaa aangoo miidiyaa itiyoophiyaa eehama ega fudhatee booda hojii kadhaabanii jiran yoo ta'u murtii kanarra ga'uu isaanii fi sababaan kennan tokkoyyuu hin jiru jedheera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti filannoo marsaa duraa waxabajjii kudha afur bara kuma lamaaf kudha sadii kan gaggeeffame yoo ta'u naannolee filannoo digdamii shan keessatti filannoo gaggeessuuf sochiin akka itti fufee jiru boordiin filannoo biyyoolessaatti waltaasisaa damee naannoo kibbaaf sidaamaa akka ta'an obbo Fireew Baqqala beeksisanii jiru oduun galgala kanaaf qabnu kana.
Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen nageenya biyyattii tiksuuf waamicha biyyaa kamiinuu fudhachuun deeggaruu fi qophii ta'uu isaa ibseera. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti uummanni Oromoo fi bulchiinsi naannoo Oromiyaa birmadummaa biyyattii kabachiisuu fi nageenyi itti fufiinsa qabu akka jiraatu gochuuf yeroo hunda waamicha biyyoolessaa fudhachuun hirmaachaa ture. Ammas hirmaachuu fi qophiidhaa jedhan. Lola naannoo kaaba biyyattiitti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraayin geggeeffamaa jira jedhus mootummaan naannoo Oromiyaa akka balaaleffatu dubbatan. Gama biraatiin ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baase kanarratti qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa yaada kennaniin Qaamni lammanuu nageenya biyyattii dursuun walitti dhufanii bakka qaamni sadaffaan jirutti mari'achuu qabu jedhan. Sahay Daamtootu Finfinneerraa gabaase.
Mootummaan naannoo Oromiyaa haala yeroo biyyattii irratti ibsa baaseen addi bilisa baasaa uummata Tigraay diina uummataati. Waggoota 27 darbaniif sabaaf sablammoota biyyattii gargar qoqqooduun walitti buusuun gidduu isaaniitti jibbiinsi cimaan akka uumamu taasisee tureera jechuun ibseera. lammiileen biyyattii yakka isaanii malee maqaan kennamee fi dararamaa turaniiru keessaayyuu oromoon dhiiraaf dhalaan osoo hin jenne dararama guddaadhaaf saaxilameera gareen kun gochoota badii hedduu dalagaa tureera ammas dalagaa jira jechuun ibsa kana keessatti tuqameera. mootummaan lammiilee biyyattii humnoota kanarraa eeguuf hojii olaantummaa seera kabachiisuu hojjechaa tureera dhiyeenya kana turtii baate saddeetiin booda dhukaasa dhaabuuf murteessuu isaa ibseeraa kan jedhan dubbii himaan mootummaa naannoo oromiyaa obbo geetaachoo baalchaa naannichi waamicha biyyoolessaa kamiyyuu fudhatee nageenya waarawaan biyyattii keessa akka jiraatu taasisuudhaaf qophiidha jedhan.
mootummaan naannoo oromiyaa fi uummanni oromoo waan barbaachisu hunda goona yeroo jedhu lukkuu kan qabu lukkuurraa jalqabee hanga lubbuu keenyaatti nu barbaachisa taanaan birmadummaa biyya keenyaaf bilisummaa keenyaaf waan kennu nurra jiraatu kennuutu nurra jiraataa jedheeti kennaa kennaa kan ture kun cimseeti kan itti fufu dhiigaan kennuudhaan qabeenya qabu kennuudhaan humna namaatiin hiriiruudhaan humna biyya kana baandummaadhaan gurguree biyya diiguuf deemaa jiru kana guutummaa guutuutti hammanni barbadaa'ee nageenyi guutummaa biyyattii keessatti mirkanaa'utti waan qabnu hundaan hirmaachuu qabnaa murtoo uummatni naannoo keenyaa godhaa jiru sana hojiirra oolchuudhaaf mootummaan naannoo oromiyaas gubbaa kaasee hanga gadiitti uummata hirmaachisuudhaan deeggarsa walitti qabuuf karoorfateeti kan inni hojjechaa jiru.
Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan Oromoof mootummaan naannoo Oromiyaa biyya kana ijaaruu keessatti gumaacha guddaa taasisaa turu yaadachiisuun ammas birmadummaa biyyattii fi bilisummaa uummattoota biyyattii kabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaatiin labsameen qonnaan bultoonni waqtii itti hojii qonnaa raawwatan kanatti bilisummaadhaan akka hojii idilee isaanii hojjetan deeggarsi lammiilee tumsa barbaadaniif akka qaqqabuu fi walitti bu'iinsichi akka hin babal'anneef jechuun ibse gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay garuu cinaatti gatuun lola itti fufeeraa jechuun obbo Geetaachoon nageenyiif tasgabbiin akka biyyattii keessatti jiraatuuf mootummaan naannoo oromiyaa uummata naannichaa qindeessuudhaan gocha badii garee kanaa qolachuudhaaf ni hojjetaa jedhan.
deeggarsa barbaachisu uummanni keenya bakkee bakkeetti ofii ofii ofii isaatiin nu godhaa jira kana qindeessine humna raayyaa ittisa biyyaa keenya cina dhaabbachuutu nurra jiraata kan jedhu murteesseeti kan inni deemaa jiru kun qabatamaattis hojiirra oolaa jira humna namaatiinis bakka hirmaachuun nu barbaachisutti raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbannee nageenyaa fi olaantummaa seeraa biyya kanatti mirkaneessuudhaaf waan nurraa barbaachisu hunda gochuudhaaf qophee keenya xumurree hojiittis galleeti kan jiru.
mootummaan naannoo oromiyaa ibsa haala yeroo biyyattii irratti baase irratti yaada isaanii kan kennan qondaalli siyaasaa adda bilisummaa oromoo obbo Iyyaasuu Kabbabaa nagaa buusuudhaaf qaamoleen lamaanuu marii waloo gaggeessuu qabu jedhan.
Nuti akka adda bilisummaa Oromootti ta'e akka saba Oromootitti karaa kamiin iyyuu nagaa dursina. Biyyis nagaa keessa akka jiraatu namnis abjuu nagaa abjootee akka ka'u. Kanaaf murtiiwwan hundumtuu iyyuu murtii siyaasa wal qabatan waan ta'aniif murtiin siyaasaa waan kamiin dura iyyuu afaan qawweetiin hiikkata jennee namannu. Murtiin siyaasaa kun odoo akka nuti yaannus ta'e akka nu feenus naannoo minjaalatitti odoo taa'amee irratti mari'atameetoo achi niikoo argate kan jedhutti amanna. Kanaaf qaamni lamaaniyyuu wajjin walii galanii waraanicha hoo dhaabaniin ala namni tokko dhaabee kan biraa dhaabuu dhiisuu danda'a. Jalqabumaayyuu akkaataan itti adeemame sirrii natti fakkaanne. Kanaaf qaamni lamaan walii galanii dhaabuutti rarraata malee qaamni tokko ani dhaabeera na dhiisu yoo jedhe tokko dhaabuu dhiisuu danda'a. Kanaaf waliigalteen qaama lamaanii bitaa mirgaan laallame saniyyuu bakka qaamni sadaffaan jiru yoo ta'een alatti akkanumatti dhukaasa dhaabeera yookiin waraana dhaabeera jedhanii inni keessaa ba'an kun adeemsa isa sirriis ta'ee hin xumuramu isa sirriis ta'ee immoo waan jalqabame natti fakkaatu.
Gama biraatiin dubbi himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa bulchiinsota naannoo Tigraay guutummaan guutuutti hanga deebisnuutti humnoonni naannichaa tarkaanfii fudhatan itti fufuu jechuun ibsaniiru. Humnoonni mootummaa federaalaa kanaan booda naannoo Tigraayiif sodaa akka hin taaneef hojjechuu keenya itti fufna jechuudhaan turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbila saatalaayitiitiin taasisaniin ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamtoo Finfinneerraa.
Raadiyoo sagalee Ameerikaati. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee isa kan bara hojii shanaffaa isa xumuraa har'a jalqabeera. Loomii badhoo haafayyaa'iin caffee mootummaa naannoo Oromiyaa caffeen baajata mootummaa naannoo isa bara dhufuu dabalatee mata dureewwan hedduu irratti mari'atee akka raggaasisuuf jiru dubbataniiru. Gorsaan olaanaan haafayyaa'ii caffee Oromiyaa obbo Habtaamuu Damisees caffeen marii isaa guyyoota lamaaf turu kanaan wixinee labsiiwwanii dhiyaatan irratti mari'atee akka raggaasisu vii'oo'eetti himaniiru. Galmoo daawwitii bal'inaan dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaatti bakka bu'oonni uummataa miseensonni caffee har'a walga'ii isaanii waggaa shanaffaa isa dhumaa jalqabanii jiru. Adde Loomii Badhoo Afayyaa'iin Caffee arra ganama sirna jalqabbii gumii kanaa irratti mata-dureewwan kudha tokko miseensonni caffee guyyoota lamaan kana keessatti irratti mari'atan hirmaattotaaf ibsanii jiru. Obbo Taamuu Damistee gorsaa olaanaa Afayyaa'ii caffee mootummaa naannoo Oromiyaati.
Qaamolee gabaasa raawwii bara kuma lamaa fi kudha sadii fi kallattiin karoora bara taanu kan qaamolee mootummaa sadan qaama raawwachiisaa qaama seera hiikaa fi qaama seera baasaa akkuma eegametti kan dhiyaatuu fi irratti kan mari'atamu ta'a. Isaan alatti immoo gabaasi raawwiin kun kan mana hojii oditara muummichaas addatti dhiyaate innis kan gamaaggamamee kallattiin irratti kaa'amu jechuudha.
Obbo Habtaamuun caffeen waa'ee karoora waggaa kudhanii akka biyyaatti bahee jiru irrattis ni mari'ata jechuun dabalataan dubbatanii jiru.
Isaan alatti labsiiwwan garaagaraa jiru. Dajanni hojiiwwan karoorfaman kanaaf oolanis dajanni waliigalaa kan mootummaa naannoo keenyaa birrii biiliyoona digdamii afur ta'u irratti mari'atamee kan ragga'u ta'a jechuudha. Labsiiwwan jiran keessaa inni biraan labsii manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa hundeessuudhaaf bahes barana qoratamaa bahee amma caffee kanaaf dhiyaatee kan ragga'ee hojiirra oolu ta'a jechuudha. Wanti kun hiika guddaa kan qabudha. Karaa biraatiin immoo aadaan keenya mataa isaatiin rakkoolee garaagaraa hiikuu keessatti gaheen inni qabu qabatamaan lafarratti kan mul'atu waan ta'eef inni kunis waan caffee kanatti dhiyaatee ragga'udha.
Marii caffee kanarratti jalqaba gabaasa hojii bara darbee kan dhiyeessan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas hojii bara hojii darbe mootummaan naannoo hojjete dhiyeessaniiru keessaa dhimmi nageenyaa ijoo ture.
Nageenya mirkaneessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii gurguddoo naannicha keessatti hojjetameen bu'aawwan fakkeenyummaa qabanis galmaanii jiru. Naannoon keenya keessatti nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaan nageenyaa lakkoofsaan dabaluu dandeettii fi ga'umsa isaa cimsuu hidhannoowwanii fi loojistikii barbaachisu guutuudhaan sadarkaa naannoo keenyaa nageenya naannoo keenyaa barbaachisuu danda'u ga'uuf xiyyeeffannoo addaatiin hojjetameera hojjetamaa jira. Biraa biraatiin ajandaawwan diinaan bocu giddugaleessa godhachuudhaan humna jeequmsa garaagaraa keessatti qooda fudhachuun lubbuu lammiilee qabeenya uummataa fi mootummaa irratti balaa dhaqqabsiisaa turan irratti olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf caasaleen nageenyaa fi haqaa waliin ta'uun to'annoo seeraa jara oolchuun murtoon seeraa akka argatan godhuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojii bu'aa qabeessa ta'e hojjetamee jira. Jalqaba bara kanaa irraa kaasee diinni naannoo keenya dirree jeequmsaa gochuuf waamicha badii yeroo torbaa ol taasise akka ture ni yaadatama. Humni badii shororkeessaa kanneen akka shanii fi TPLF fi ergamtoota isaanii naannoo keenya keessatti lubbuu lammiilee akka badu dhokkorri badii akka gaggeeffamu irra deddeebi'an labsaa turanii jiru. Fulbaana soddoma booda mootummaan hin jiru jechuun daandiin akka cufamu nagannaan gabaa akka gaggeeffamu yaaliin isaan taasisaa taasifni hin turre haa ta'u malee caasaan nageenya keenyaa keessattuu dargaggoonni keenyaa fi uummanni keenya bal'aan karaa qindoomina qabuun hojii halkaniif guyyaa waliin hojjetaniin yaaliin badii hundi fashaleessanii jiru. Hojii hanga ammaatti hojjetameenis hoggantoonni fi miseensonni humnoota shororkeessaa gocha suukaneessa uummata keenyaa fi caasaa mootummaa irratti raawwachaa turan adamsuudhaan tarkaanfii madaalawaa ta'e irratti fudhatamee jira.
Pireezidaantii Shimallis gabaasa isaaniitiin qaalawiinsi jireenyaa akka biyyaatti hammaatee jiru tasgabbeessuuf naannoon Oromiyaa qonna birraa babal'isuun hojii hojjetaa ture eeranii naannolee Oromiyaa daangessa waliin nageenyaan jiraachuufis karoora aadaa fi afaan wal jijjiiruu jedhuun itti adeemamaa jira jedhan caffeen Oromiyaa walga'ii har'a jalqabe kana boruu xumura. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo sagantaa labataatu isiniif dhiyaata.
Akka moottan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophiin labataa narraa jalqabeera. Qindeessanii isinii dhiyeessu ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti mata duree torban darbe jalqabne gaafileen dargaggoonni Oromoo bifa adda addaatiin mormiidhaan kaasaa turan deebii argachaa jiraa moo hin jiru rakkoowwan Oromiyaa keessatti karaa nageenyaa hojii dhabiinsa fi dhimmoota adda addaa dargaggoota miidhan mul'atan irratti falli maaliyan jedhu irratti mootummaarraa akkasumas paartilee mormituurraa nama dubbisuudhaan sagantaa torban darbee jalqabnetu ture sagantaan sun har'a xumura argataa anan dubbise immoo paartilee siyaasaa oromoo sadii keessatti warra hooggansarra jiru. yaadachiisuudhaa torban darbe paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa akkasumas paartii koongiresii federaalawaa oromoorraa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo yaada qaban dhiyeessineerra. Qophii har'aa keessatti qondaala adda bilisummaa oromoo obbo Yaasoo Gabbabaa fi jaran lamaan dura jedherraayis immoo waan torban irraa bulfanne har'a itti deebina dura obbo Yaasoo Gabbabaa fi hoggaadhaaf ji'a kudhan erga hidhamee booda. tibba darbe gadhiifame akka itti mana hidhaa dhabayaa irratti amma tokko nutti himeet gara dhimmoottan dura kaasnetti deebina.
Ani yeroo baay'een hidhame biyya kana keessatti bara kuma lamaa fi lamarraa jalqabee hidhaa keessa inuman seenaa inuman ba'a bakka baay'eetti jechuudha. Isaan sana dhiisnee ergumaan amma biyyatti deebi'eeyyuu waggaa tokkoof ji'a kudhaniin hidhame. Eengaddan ba'e torban lama dura. Wanni itti himatamne waan baay'ee nama kofalchiisu. Gaafa nuti biyya kanatti deebinu waliigalteen qabsoo kamiyyuu jechuudha karaa nagaatiin geggeessina yaadan wal mormina kan jedhuun kan mootummaan waliigaltee kana xumuree biyyatti deebinee gaafa saniin achi oolleeyyuu hin bulle gara atakarootitti seename saniin achi qondaalonni adda bilisummaa oromoo hooggantoonni adda bilisummaa oromoo namni tokko otoo nafiin mana hidhaatti nu naqan jechuudha. Himanni keenya gaafa sana shororkeessummaan kan muummichi ministeera duraanii Mallas Zeenaawii baase tokkotu jira seerri. seerri sun haqameetidha kan biyyatti deebinee gaafaas gallu dhaabbanni shororkeessummaadhaan farrajame tokko illee jiru biyya kana keessa dhaabbanni shororkeessummaadhaan farrajame odoo hin jiraatin nuti immoo shororkeessaa jedhamne himanni himatamne gaafa filannoo isaanii waxabajjii kudha afur fixanii gaafa waxabajjii kudha shanii jechuudha filannoo isaanii barii bilisa dhanii nagaddiisan. Weel achii immoo hidhamtee dhugaa baate biyya kana keessatti beenyaa wanni jedhamu hin jiru. silaa namni dogoggoraan si hiine guu jedhan akka biyyoonni addunyaa ka biraa godhan egaa dogoggoraan hidhame namni sun hamma mana mana adabaa san keessa turetti waan qisaa samutu jira maatiin bittinnaa'uu danda'a hojii isaa hin dhaabaa galiin isaa addaan cita namoonni nama sanii fuulan taane qabata kanaaf beenyaa kaffaluu qabu turan kanaafuun salphatan bilisadhanii nama gadhiisu so himatuun hin danda'amu waan ta'eef itti dhiisnee waan baay'een keenya badee teenyee jirra jechuudha.
gara gaaffiiwwan dargaggootaatti hoo deebinee paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa waan jedhan kinooti.
Egaa dhugaadha dargaggeessi gahee guddaa qabaa biyya tokko keessatti biyyi dargaggeessa qabu wantoonni gama hawaasummaan dinagdeen siyaasaan rakkin Itoophiyaa keessatti mul'atan kun har'a kan uumaman otoo hin taane darbaan dabarsa mootummoonni biyya kana bulchaa turan walitti dabarsaa turanii rakkina kuufametu dhufee hooggansa haaraa qabsoo oromootiin dhufee aangotti ba'ee itti dhufee jechuudha. Hooggansi kun immoo rakkinoota kana akkamittiin furraa jedheetu taa'ee maratee dargaggeessi keenya qonnaadhaan akkamittiin jijjiiramuu danda'a barnootaan akkamittiin jijjiiramuu danda'a jedhamee sirriitti irratti xiyyeeffatamee isa eebbifamee ba'e hojii akka qabatu hojiin kun immoo hojii indastiriin paarkiiwwanii bakkeewwan hedduutti ijaaramuuf deemaa jira. Naannoo kibbaatti kan xumurame jira. akkasumallee naannoo amaaraa keessatti kan xumurame jira finfinnee keessatti akkuma kanaa adaamaa keessatti akkasii dhiyootti immoo naqamteettis gara lixaa kana irratti jechuudha guutuu lixaa kan ga'u paarkiiwwan indastirii gurguddaan ni ijaaramu jechuudha isaan kun immoo dargaggoota baratan akkaataa beekumsa isaaniitiin hedduu hojiitti galchuuf deema jechuudha.
Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Yaason garuu gaafin deebi'e tokko hin jiru jedhan.
Gaafin nuti kaasne akka qeerrootitti anis bara sana namoota gahee guddaa taphatan keessaa tokko keessan turesi. Gaaffiin nuti kaasnee fi gaaffiin deebi'ee jedhan waluun argu. Kanaaf guutumatti ani amma waan hin jedhu gabaabsitu gaaffiin Oromoon kaase tokkoyyuu hin deebine hanga ammaatitti. Akka adda bilisummaa Oromootitti yeroo kamiyyuu jechuudha nuti waan biyya kanaa fi nuti gaanfa Afrikaatti illee fala ta'a jennee yaadnu adeemsa fi murtii siyaasaa lafa keenyee itti deemaa turre ammas ittuma deemaa jirra. Gaaffiin Oromoodha. Inni jalqabaa abbaa biyyaa haa taanudha. Gaaffiin gaafa sana ka'e sun amma ammaatitti ittuma fufee jira. Falli Oromoon waan kamii oliyyuu nagaya barbaada. Waan kamii oliyyuu karaa nagaa akka hiikkatu barbaada. Kanaaf ka jalqabaa nagaa karaa nagaatiin itti deemuu yaallarraa ta'uu didame jechuudha. Rakkoon Oromiyaa keessa jiruu fi rakkoon Oromoo hiikachuudhaaf murtii siyaasaa barbaachisa kun haqa namiyyuu waan beeku. Lakkii rakkoon kaan hiikkatee jira ka barbaachisu diinagdeedha diinagdeedhaan gadi jirra isarratti hojjetamuu qaba kan jedhani. Kuni waan fakkaatu miti soballeedha dhugaa ta'uu dhabu. Oromoon qabeenya qaba maallaqa hin qabu malee biyya qaba lafa hin qabu malee Oromoon magaala qaba mana hin qabu malee achi keessaa. Kuni rakkoo diinagdeetii miti kuni rakkoo siyaasati malee. Ijoolleen keenya godaa jalqabdee hanga PhD tti afaan Oromootiin baratti. Afaan Oromoo amma biyya kana keessatti hanga PhD tti baratamaati jira. Garuu namni PhD afaan Oromootii fi liitiracharii afaan Oromoo folkloorii afaan Oromootiin eebbifame gabaarratti waan hojjetu qabaayee jennee yoo laallu hin qabu. Kuni maalirraa ka'e murtiin siyaasaa biyya kana keessatti waan hin murtoofneef. Lammeessoo afaan Oromoo cross boundary language warreen jedhaman keessaa tokko biyyoota biraa keessatti dubbatamu fakkeenyaaf kan akka Keenyaa, kan akka Somaaliyaa, kan akka Jibuutii. Afaan bal'aan kun biyya kana keessatti garuu bakkaa fi akka hin qabu. Kuni murtii siyaasaa barbaada. Afaan immoo akka namoonni tokko tokko jedhan sana means of communication akka jedhan sana miti. Afaan humna, afaan dinagdeedha, afaan siyaasa, afaan hawaasummaadha, afaan aadaadha. Hawaasni tokko yoo kana hin qabaanne yookiin sabni tokko yoo kana hin qabaanne wanti kun hin eeggamneef hawaasummaan isaatii fi sabummaan isaa bakkuma sanitti cooluudha.
Amma immoo yaada obbo Gurmeessaa Ayyaanoo paartii Koongirasii Federaalaa Oromoo irra jechuudha.
Ilaa nuti duraas kaane mormuu qofaa miti. Daandii furmaata jedhamu hedduu isaa keenyeera. Daandiin furmaata jedhamu nuti kiyyaa turre tokko wanti siyaasaan hidhame tokko siyaasaan hiikama. wanti gara biyya olaantummaan seeraa jiru tokko keessatti gareen tokko eegicha addaa godhamee fi gareen tokko immoo dhiibbaan adda addaa gisee godhamu ifatti mul'ata. Dargaggoonni Oromoo dhiiga isaaniif lafee isaaniitiin jijjiirama kan fidani. Dargaggoota kuma shanii oltutti dhume kana qaamni amma biyya bulchaa jiru kun yeroo aangootti dhufu ragaa kana baheeraa jechuudha. Dargaggoon kaleessa itti kufee itti du'ee itti hidhamee sammuu uummata Oromoo isaarra warra qaama biyya bulchaa jiru kanatti mul'ate TPLF rakkoo gurguddaa uumuusaa irratti mul'atee too ragaa ba'e kana dargaggoon kaleessa argee harkasaa duwwaa fuuldura dhaabatee mormaatii ture jechuudha. Dargaggoon sun har'a inni kaan baqatee qe'eedhaa badeera. Inni kaan immoo mana hidhaa jira. Inni kaan immoo iddoo iddoo jirutti dhokatee gadi ba'uu sodaatee ukkaanfamee jira jechuudha. Kanaaf kana furmaata ta'uu kan danda'u rakkoo siyaasaa kana furmaata siyaasaatu barbaada.
Gara paartii badhaadhinaarra immoo obbo Bizaayyoon dhimmoota amma obbo Gurmeessaan kaasan kanaaf waan jedhan qaban.
Mariin siyaasaa siyaasni bu'uura biyya tokko keessatti jechuudha. Siyaasni nagaa fiduudhaaf, siyaasni dhimmoota irratti haasaa turre hundumaa fiduudhaaf siyaasni murteessaadha. Ani Oromoon ilaa inni jalqabaa wal kabajuun gaariidha. Yeroon har'a keessa jirru yeroo jijjiiramedha. Yeroo jijjiirame keessatti siyaasa jijjiirame qabaachuutu barbaachisaadha. Siyaasa Oromoo akkuma kaleessaatti yaaduu hin dandeenyu. Yeroo waan jijjiirameef waliin jijjiiramaa kaayyoo Oromoon barbaadu immoo bira gahuutu barbaachisa malee yeroo jijjiirame siyaasa jijjiirame keessatti akka duriitti qabsaa'uu hin dandeenyu. Wal arrabsuun barbaachisaa miti. Namni waan mormuuf sababaan mormuu qaba. Waan deeggaruuf sababaan deeggaruu qaba. Rakkoon nageenyaa namni du'uun bakka tokko tokkotti uumamee jira. Hiika tokko hin qabu jechuudha. Kun egaa maalinni waan baay'ee fakkaateef miti bakka muraasa wanda jirudha. Rakkinni kun inuma jira. Rakkinni kun immoo ni dhabamsiifama jechuudha.
Keessummoonni qophii labataarraa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo Koongireesii Federaalaa Oromoorraa paartii badhaadhinaarraa obbo Bizaayyoo Dagafaa akkasumas qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa turanii qophii labataanarraa raawwateera. Isin dhaggeeffattoonni keenya garuu yaada dhimma kanarratti qabdan karaa marsariitii keenya akkasumas karaa miidiyaalee hawaasummaatiin nu biraan gahuutti fufaa affeerra kiyya torban mata duree biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeetii Nagahaan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiilooheerzii 11765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiilooheerzii 11240 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiilooheerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaatti bula.